dura dursoo suuraan tun suuratu namli je'amti isiin suuraa makkaati aayaanni isi'ii sagaltamii sadii lakkoofsi isi'ii diiddamii torba isiin eega suuratu shu'araa'ii buute bismillaahi irrahmaan irrahiim jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti xoosiin ma'naa jecha kanaa rabbumaatu beeka tilka isiin tun aayaanni tun aayaatul qur'aani aayata qur'aanarraayi wa kitaabin mubiin aayata kitaaba haqa ibsuu hayni qur'aanan mul'ate hudan kan jallinarraa qajeello'otti nama baasu wabushraa lilmu'miniin kan warra isa dhugo oomsu jannataan gammachiisu alladhiina yuqiimuuna asalaah isaan warra salaata tolchee salaatu ويؤتون الزكاة والرزكاة بافت وهم بالآخرة هم يوقنون إسا ور آخرا أومس بيه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ور آخر أتهن أمن كان نؤفتيه يان زينا لهم أعمالهم dalagaa isaanii badduu isaanitti bareechine jaalala isi'ii qalbii isaanii keessatti uumne hanga gaarummaa isi'ii malee hammeenya yookaa dararaa isi'ii hin garre takkatti fahum yacmahuun isaan ni dhama'an kuffaarri dukkana keessa jiraa namni dukkana keessa jiru ni dhama'a. Ulaa'ika alladhiina lahum suu'ul azaab. Isaan sun warra azaabni jabaan hamaan addunyaa tana keessatti isaaniif qophaa'e sun ajjeefamu'u. وهم في الآخرة هم الأخسرون إسان آخر أتي ورّا خسارمه يوكا بدي وان ابد زلالمئي إسان إيقتوف جج وإنك لتلقى القرآن أتي يا إرجماخي يا محمد نجيني سرت هاجراتو قرآنكنا نكنمت نفدت من لدن حكيم rabbii hikmaa qabu biraa sii dhufa aliim rabbii waa hunda beeku idh qaala muusaa liahlihi waan gaaf tokko muusan jaartii isaatin je'e isaanii biyya madyanirraa gara misraa deemu kan halkan dukkana kara'arraa badan dubbadhu wanni jaartii isaati fi ilma isaati fi khaadima isaatiin je'e innii aanastu naaroo an fago'ottin ibidda arge sa'aatii kun minhaa bikobar dhaqeetan oduu hara'aa tilmaama isaatiin isinitti deebi'aa nama karaa nu qajeelchu dhabne ow aatiikum bishihaabin qabas takka ibiddan irraa qabsiisee isinii fida la'allakum tasqaluun akka qabbanarraa ow ifattan waytiin qabbana isinittin deebi'aa asitti na eegaa je'een haa ta'uu dalagaa biratti seene ittin deebine falammaa jaa'aha duuba muusan hoggaa bakkasan gayu wanni arge muka gurraacha magariisa qaamni isaa hundi ibiddaa kan gubanne kan ifaan isaa sam'itti dhaabbatu nuudiya an buurika man finnaar hoggaasan rabbiin muusatti lallabee akki jedhe namni bakka ibiddaa keessa jiru barakaa argate waman hawlahaa namni ibidda san maddii jirus barakaa argate xahaarame namni bakka nuuraa san keessa jiru bakka ifaa san keessa jiru muusa'a kan maddii jiru malaayikaadha takka kan ibidda keessa jiru malaayika'a kan maddii jiru muusa'a وسبحان الله رب العالمين ربين وهند أومه waan isaan hin malle hundarraa qulqullaa'e kan waan fedhe dalagu kan wanni uume tokkolleen takkaayuu takkalleen isan fakkaanne yaa muusaa innahu ana allah yaa muusaa kan kana dalage ana rabbi alcaziiz kan waa hunda dandayu الحكيم كان حكمات أبو سمرت أتي سيرجي سيقول قليس دلقا رقان سر برباد مت سينتا وألق عصاك أوليتيتنا لفكاي تكا درب دوب دربه دربنان بوفتات فلما رآها تهتز دوب موسى هقاء لي بفتاتيس الصوت أرجو كأنها جان أولي بفتاتي أكا بفت إتك أتي شئت قدوتي أوج أرجو ولا مدبرا إيفف إرا جرجله laaluu dadhabee walam yucaqqib if duuba hin mil'anne hoggaasan rabbiin itti lallabee akki je'een yaa muusaa laa takhaf yaa muusaa ulee bofa taate tana hin sodaatin innii laa yakhaafu ladayya almursaluun ergamoonni kiyya na biratti hin sodaatuu إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء نما دلي دلقي إيجسي توبته وان همتو إيسي وان قاري دلقي ملي إيسا إران كيبلا إران جالت فإني غفور رحيم أن كان دلي نماف أرارمي رحمة نماف قدو وأدخل يدك في جيبك هركك مرموك أمسك تي كيس سينسسي تخرج بيضاء هرك أدي أكجئا كان هنجأ تياتي بيا من غير سوء كان ركوب برس كان هرك نما أدي سرا أدين سن هندفن في تسع آيات معجزان أولئتي في تن حركة معجزا سجل الرالمة إلى فرعون وقومه تن فرعون في أمة إست ملئفت تن أكن أن إسانت سئرجه رجاسي افتات أكا ترى هكأت إساء يامتف إنهم كانوا قوما فاسقين إسان والرخر الرابي فلما جاءتهم آياتنا مبصرة دوب هقا معجزان تينيا هرك نبي موسى أردت إسان أفتي أرجن معجزام الأتو هك أنا ما قرسيفت قالوا هذا سحر مبين wanni muusan nu garsiise falfala je'anii wajahaduu bihaa mucjizaat heenya san moroman wastayqonathaa anfusuhum kanuma mucjizaan sun rabbumarraayii hubatan zulman cubbuu dalagu'uuf jecha qeebaluu didan وعلوا هكرا إف قدس أوجج نبي موسى أتي أمنوا ددني رب كفرا كان ربين سنيجئ بلا إسان التبوسي إسان فتئ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ميلالي بود warra badii dalagee lafarraa isaan fin'ee miti akkuma beeytetti ولقد آتينا داود وسليمان داود في علم إساء سليمان كان نجر علما بكم سشريعات كان نمجد أتي كان نمجد أتين فردي قدن akkaan beekumsa bal'ifnee fi afaan shimbirro'oo kan biraa isaan barsiifnee وقال الحمد لله الذي فضلنا وان إسان جأن قالني كان ربي نجعل تسيتي على كثير من عباده المؤمنين قبروتا إساء مؤمن توتا hedduurra nabiyyummaa nuu kennee namaa fi jinnii'fi shayaaxiina nuu laaffisee wawarisa suleymaanu daawuuda suleymaan abbaa isaa daawuudirraa beekumsaa fi nabiyyummaa dhaalee jira ilmaan daawud kudha saylan irraa namni beekumsaa fi nabiyyummaa irraa dhaale ilma isaa Suleymaan qofa. علمنا منطق الطير نبي سليمان أكجئ يا إلمان آدم ربين qooqa shimbirro'oo yookaa waan bararuu nu barsiisee jira wa'uutiinaa min kulli shay rabbiin waan khayrii addunyaa aakhira'aa ta'erraa waan ambiya'aa fi mootonni kennamu hunda nuu kennee je'e wanni akkana je'eef waan rabbiin isaa kenne dhoksuu dhabee mul'isuuf malee isa'iin dhaaddachuuf miti qananii rabbii mul'isuun ni barbaadama inna haadha wanni nabi suleymaan kenname kun lahuwa alfadlu almubiin kennaa guddoo mul'attuu badhaasa bal'aa وحشر لسليمان جنوده ربي النبي سليمان أشكر بيهن درا ولتقبه من الجن والإنس والطير جن إيفي نما في وام بررر هقا إني ديمو أشكر نمات اتئانا eegasii ashkara jinni'iiti ashkara jinni'iititu itti aana mataa isaa gubbaa ashkara waan bararuuti kan yoo oow'a taate isaaf gaaddiseeysan heddomminni ashkara isaa waa asii asii miti fahum yuuzacuun isaan hoggaa yaa'an والهيسآت والهيسآت والاتسآت ديما أكن بسليمان درة hin dabarreef akkuma aadaa mooti'ii takkaa dhaabbatanii wal eeganii eegasii yaa'an hattaa idhaa atawu calaa waadin naml hanga odoo yaa'anuu laga mixi'itti dhufanitti layni mixi'ii kun biyya xaa'if takkaa shaamitti argama mixiin sun xixiqqoo takkaa gurguddoo qoolat namla duuba mixiin takka mixii laga sanirraa akki jette halaalaa سليمان في أشكر إساء قرته يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم يا إلمام متئي منك سينا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون سليمان في أشكر إساء إساني قبن قبن إسن hin fixinii yookaa isin hin macarinii nabi suleymaan bakka fago'orraa isii akkas jettu dhagayee fatabassama dhageenyan seeqe daahikan min qawlihaa qofle jecha mixi'ii kanarraa duuba ashkara isaatitti lallabee dhaabe. hanga mixiin mana isi'ii seentu gaafas ashkarri isaa lafa yaa'a qilleensarraa miti waqaala san booda akki je'e rabbi awzicnii yaa rabbi na yaadachiisi na yaachisiisi na dandeeysisi na qunnamsiisi an ashkura nicmataka qananii keetirratti galata sii galchuu allatii ancamta calayya wacalaa waaliday qananii tee tannaa fi abbaa kiyyaan qananiifte وأن أعمل صالحا ترضاه أما اللي وان قاري أتجالت تدلقوا نيات سيس نقول نمسيس وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا ربي رحمتك يتن ورتل أنبيوت في أوليوت كيس نسينسس نقوت قوتما نائدئ جتشو وتفقد الطير نبي سليمان بشانت هاجميتي ashkara isaa kan shimbirro'oo lallaale wanni inni tooyateef hudhudaa yaame isiin bishaan dachii jalatti gartii bakka bishaan jiru shayaaxiina garsiisi haa qotanii baasanii isi'iin je'uufi haa tayuu ni dhabe. فقال ما لي لا أرى الهدهد duuba akki je'e maalin taeen hudhudaa hin agarre أم كان من الغائبين takkaa waanan hin argineef isaatu asin jira je'e duuba hudhudaan asin jirtuu hubannaan akki je'e waan inni iznii malee deemeef la'ucadibannahu cadaaban shadiidaa rabbiin kakadhe cazaaba hamaa jabaadhan hudhudaa cazaba takkaa qixaatu rifeensa irraa rifee foon diimaa baasee tan bararuu hin dandeenye tan bineensa ifirraa dhoowwuu hin dandeenye aduu keessatti darba awla azbaxannahu takkaa morman irraa darba awla ya'tiyannii bisulxaanin mubiin takkaa ragaa aylii seenu mul'ataa sababaa iznii malee deemte firratti haa dhaabdu yookaa haa naafiddu فمكث غير بعيد دوبا هدهدان إيغا واتقو زمن إيرا هنتين تا إيه أفه هنجي إني تري ظهر إي في أسري جدو تنا جدو بربان شمبر أو كمت إر بررآن فجأة إيه hudhudaa galaaf deemtu arganii waan nabi Suleymaan je'e itti himanii isaa Suleymaan kabaju'uuf xiqqeenya isaa mul'isu mataa ol qabatee eegee fi goflaa takka kooluu lafaan. fuula isaa dura dhaabbate hoggus Suleymaan mataa isaa qabee ifitti bute aaran bunnaan hudhudaan akki je'een dhaabbatiinsa guyyaa boruu guyyaa qiyaama'aa fuula rabbii dhaabbattu laalii na dhiisi jennaan rifatee. dhiifama godhee fi maaliif deemte je'ee fagaatuu isarraa gaafate gaafannaan faqaala akki je'een أحطت بما لم تحط به وان أتي هم بيخنا بيخ وان أتي هن أرجنا أرجه وجئتك من سبأ biyya saba je'amtu tan yaman bakka ma'rab je'amtu jirturraan binaba'i yaqiin oduu dhuga'aatin sii dhufe innii wajattu imra'atan tamlikuhum wannin achitti arge ummata dhalaan itti mooti'ii wa uutiyat min kulli shay' tan waan mootonni itti haajamu hunda qabdu yookaa kennamte walahaa arshun caziim isiin siree mooti'ii takkaa mootumma'aa tan akkaan bareeddu tan ziqiyaa fi meetarraa tolfamtee waan faaya ta'e hundaan faayamte qabdi wajattuhaa wa qawmahaa isi'ii fi ummata isi'ii kanneen yasjuduuna lishamsi min duunillaah rabbii achitti yookaa rabbi dhiisanii aduudhaaf sujuudanan arge وزين لهم الشيطان أعمالهم شيطان دلقا إساني بدو اتبريتشه فصدهم عن السبيل كراهة الرائسان أوه فهم لا يهتدون إسان هن أجيلا ألا يسجدوا لله ربي سجود أتي هن أجيلا الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ربي وان سمئي في دتشيك ست أكتهند بيخو yookaa mul'isu wayaclamu maa tukfuun rabbii waan gar'atti dhoksattanii fi womaa tuclinuun waan isin arrabaa fi dalagaan mul'iftan hunda beekuuf sujuuduu dhiiftanii waan inni uume aduuf sujuuddan الله لا إله إلا هو ربين كان إسم لي ربين براه جره رب العرش العظيم ربي أرشي وان إني أومهن دكيسا إلا قد أوميك أبو darsiin dhibba sadii fi kurneeysoodhaa hangan qoola nabi suleymaan dubbii hudhuda'aa dhageenyan wanni je'een sananzuru asadaqota am kunta min alkaadibiin ni laalla dhugaa nutti odeessite moo ati warra si jiburraayii ni hubanna yookaan ni qoranna ni hokanna wanni waan nabi Suleymaan je'erraa beeynu takkaa fudhannu namni dubbii harkaa qabu yoo basaasa isarraa waa dhagaye hanga hubatuu waan san dalaga irra oolchuu dhabu. duuba hudhudaan dubbii tana nabi suleymaanitti odeessiteeti bishaan agarsiiftee baafatanii dhuganii wadda'atanii salaatanii eegasii xalayaa mootittii sanitti ergu katabe akki je'ee katabe xalayaan tun gabricha rabbii Suleymaan irraa mootittii sabaa mootittii saba bilqiisatti deemti bismillaahi irrahmaan irrahiim nageenyi nama haqa jala deemuu fi eeganaa wannin je'u wannin isiniin je'u mataanatti ol hin qabatina'aa dubbii tiyya dhagaya'aa isinii amane natti koottaa je'een duuba miskii itti maxxansee hamartii isaatiin dhawee hudhuda'atti kennee akki je'een اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم xalayaa tiyya tana fuudhii mootittii sanii fi warra isii wajji jirutti geessi takkaa darbi summa tawalla anhum eega itti kennite irraa deebi'ii itti dhiyaadhu dhaabbadhu fanzur maadaa yarji'uun waan isaan deebisan waan isaan naa deebisan caqas duuba hudhudaan xalayaa Suleymaan fuudhati mootittii ashkarri naannoo isii guutee teessutti dhaqee huccuu isi irratti xalayaa isaa darbe hoggaa darbu mootittiin ni rifatte sodaa keessa eegasii. xalayaa dubbiftee waan isa keessa jiru beeytee qoolat duuba hayyoota ummata is'iitiin akki jette yaa ayyuhal mala'u yaa isin warra malaa kabajamoota innii ulqiya ilayya kitaabun kariim an kitaabni ajaa'ibaa natti ergame takkaa darbame innahu min suleymaan inni suleymaan irraa natti ergame وإنه بسم الله الرحمن الرحيم واني إسا كيسا بسم الله الرحمن الرحيم maqaa rabbii rahmata gudda'aa xiqqaa qabuunan jalqabaa allaa ta'luu alayya mataanatti ol hin qabatina'aa wa'tuunii muslimiin harka kenna'aa isinii islaamaa natti koottaa je'aa qoolat yaa ayyuhal mala'u aftuunii isin yaa warra malaa mee maal takkaa mala as kennaa mala naa dhawaa fi amrii waan an dalaguun barbaadamu keessatti maa kuntu qaaxicatan amran hattaa tashhaduun an waa takka hin muru yoo isin dhuftanii mala baaftan malee warri malaa kan isiin godhatte nama dhibba sadii fi kudha lama hundi isaanii nama kum kudhan kudhan of jalaa qaban qaaluu naxnu uluu quwwatin wa uluu ba'sin shadiid jennaanin wanni je'aniin nuti warra humna qabu kan lolatti jabaatii waan ati feete dalaynaa والأمر إليك دبي ست إركفني ست إيفني فانظري ماذا تأمرين وان اتم أجج لالي ندأجينيا دلج الرؤولشنا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية جنان أكجتين موتني آدن إساني yoo biyya takka humnaan qabatanii seenan afsaduuhaa balleessaniiti wajacaluu acizzata ahlihaa adilla hayyoota biyya sanii guddaa isaanii xiqqeessanii ulfaataa isaanii salphisan ajjeesu'uu fi booji'uu fi biyyaa baasu'uun takkaa ari'uudhan aadan moototaa akkasii wakadhaalika yaf'aluun warri kitaaba nutti erges akkas dalaganii وإني مرسلة إليهم بهدية أن جماتا إساني إرجا فناظرة بما يرجع المرسلون دوبة waan ergaan teenya deebituun laala waan nuti ergineef irraa qeebalammoo nutti deebisan yoo waan nuti ergineef qeebaluu didanii nutti deebisan inni nabiyyii ta'uu beeyne itti amanneeti jala deemnaa. yoommoo waan nuti ergineef qeebalee fudhate inni mootii ta'uu beeyne ni lollaan jettee haadimoota kum tokko kan dhibbi shan dhiiraa dhibbi shan dhalaa ammallee muraa ziqiyaa kan hanga dhagaa manaan jaaranii dhibba shan ammallee kalooyitaa faaya akka biraatiin dhawamte tan mootiin uffatu ammallee miskii ambara nama kitaaba isi'ii suleymaanii geessu wajji suleymaaniif ergite. ammoo hudhudaan kan kitaaba Suleymaan isi itti geesse hoggaa waan isiin dalayde argee dhagayu ce'aa dhufeeti waan san nabi Suleymaanitti odeeyse waan isiin ergu'uu deemtu mara falammaa jaa'a Suleymaan duuba. namni mootittiin sun ergitee fi wanni isiin Suleymaanii ergite sun hoggaa Suleymaan bira gayu qoola nabi Suleymaan akki je'een atumidduunani bimaal si horii naa fiddanii naa kennitanii فما آتاني الله خير مما آتاكم waan rabbiin naa kenneetu waan inni isinii kennerra caala rabbiin mootummaa fi nabiyyummaa naa kenne isiniif addunyaa qofa kenne bal antum bihadiyyatikum tafraxuun isin waan biraatii miti waan naa ergitaniin gammaddan addunyaa'aan gammaduu malee waan biraatin hin gammaddanii irjic ilayhim mootittii teessanii fi warra isi'ii wajji jirutti deebi'ii waan nuu ergiteen wajji nutin qeeballuu فلنأتينهم بجنود جيشي يوكا إسانت دولا لا قبل لهم بها أشكر إسان هم نئتن قبله ولنخرجنهم منها بي إساني سبأ الرا إسان بافنا سبأ جتشون maqaa abbaa gosa isaaniti maqaa isaanitiin bitti isaanii yaamamte azillatan wahum saagiruun yoo islaamayanii nutti dhufuu baatan isaan xiqqeessineeti biyyaa isaan baafna duuba hoggaa ergamaan isi'ii waan isiin ergiteen wajji dhaamsa suleymaani wajji itti deebi'u siree isi'ii tan qal'aa isi'ii keessatti hulaan torba itti hidhamte kan qal'aan isi'ii sunuu eega qal'aa torba dabranii itti dhufan keessatti tiisitee itti gootee bakka Suleymaan jiru dhaqu'uuf qophooytee askara kuma kudha lamaa wajji Suleymaan ziyaaru'uu baate hanga itti dhiyaatutti hoggaasan nabi Suleymaan beekee qoola yaa ayyuhal mala'u wanni je'e yaa warra malaa ayyukum ya'tiinii bicarshihaa eenyutu isinirraa siree isi'ii sannaa fida qabla an ya'tuunii muslimiin odoo islaamayanii natti hin dhufne sireen biyya saba yaman jirtii suleymaan shaam beeytilmaqdis jira isaan jidduun amna baatii lamaati wanni odoo islaamayanii natti hin dhufne je'eef eega islaamayanii horii isaanii fudhatuu hin qaban jecha'aaf qoola cifriitun min aljin jennaan jinnichi jabaan akkaan humna qabu tokko akki je'e ana aatiika bihii qabla an taquuma min maqaamik anaatu odoo ati bakka teessee firdii gootu dalagaa fixxee hin deemne hin kaane sii fida je'e akkana jechuun saa'aa ganamarraa qabee hanga zuhuritti jechu'u sun hanga saa'aa jahaati وإني عليه لقوي أمين أن sireesan hangasitti fiduu nan danda'a amanamaa waan sireesan keessa jiru hin balleessu jennaan nabi suleymaan akki je'een bilqiisa dhufu'uuf saa'aa takkaa cina'aatu yookaa saa'aa takkaa nusaatu hafee ati sa'aa jaha booda jettaa tanaaf jecha namni sanirra saffisee naa fidu eenyu je'een قال الذي عنده علم من الكتاب جنان نمتش بكمس كتابا كتاب توراة if biraa qabu kan aasif ilma barsiyaa je'amu kan maqaa rabbii kan yoo isaan isa kadhatan rabbi kadhatan namaa qeebalu beeku akki je'e أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أنات سيفدة هنگ إجته هقا والالته وان سنران ديبن تكا هلبسن تكت فدة دوبة سمي اللالي جئني هقا نبي سليمان ollaalee ija isi irraa gaddeeffatu ifuma biratti arge aasif hanga nabi suleymaan samii ollaale san maqaa gudda'aan rabbi kadhate yaa rabbi dafiinaa fidi je'ee duuba rabbiin siree dachii jala oofee fideeti kursii suleymaan duraan baase wanni odeeffame maqaan rabbii gudda'aa kan inni kadhateen yaa zaljalaali walikraam jechuu falammaa ra'aahu mustaqirran cindahu nabi suleymaan hoggaa sireen dhuftee isa dura dhaabbattu akkuma waan duruma achi turtee qaala haada wanni jedhe arshii yookaa siree isi'iin naafiduun kun min fadli rabbii badhaasa rabbii kiyyaati kennaa isaati liyabaluwanii nama kur'uu jecha a ashkuru galatan isaaf galchamoo am akfuru qananii isaa moromeetan galata isaaf galchuu dhiisee isatti kafaraa laalu'uuf waman shakara namni galata isaaf galche itti amanu'uun isaatu naa kennee beeku'uun waan itti isa ajaje dalagu'uun فإنما يشكر لنفسه لبما إساتف جلت جلته وان ثواب جلت جلتشؤو ثواب جلت جلتشو سني أرجتوف وان أنني أرجترتي ربي جلت جلتشؤون أنني بلا إذا أتوف ومن كفر ammoo namni qananii rabbiin isaaf kenne morome ifumatti balleesse fa'inna rabbii ganiy rabbiin galata isarraa dureessa kariim rabbiin arja'a kan nama galata isaan galchineef waa kennu duuba nabi suleymaan Rabbiin waa xiqqo keessatti siree mootummaa bakka fagoo sanii fidee dura dhaabnan rabbiif galata galchee qoola nakkiruu lahaa carshahaa wanni ashkara isaatiin je'e siree isi'ii tana jirjiira akka isiin hoggaa garte kan isi'ii tayuu hin beeyne godhaa. ننظر أتهتدي نلالا أكا كان إسئيتي قجلتت بيتمو أم تكون من الذين لا يهتدون ور قجليهم بين تاتي واني أكس قديف أيلي إسئيلا لؤوفي مالف جنئيتو أيلين إسئي إرؤوتا ammallee miilli isiidha akka miila harri'eetii miilli isi'ii rifeensa qabaa je'een duuba kana hunda hubatu'uufi nabi suleymaan tattaafata godhe ammoo isaan wanni itti himaniif akkan fuuni'eefi falammaa jaa'at duuba mootittiin hoggaa dhuftu aylii isi'ii laalu'uu jecha qiila ahaakadaa arshuki sireentee ta akkanaatii isi'iin je'ame qaalat ka'annahuhu jennaanin kanuma akka isaati jette beeyteti isaanitti fakkeessite akkuma isaanuu isi itti fakkeessan maalif isaan hoggaa isii gaafatan kun siree teeti hin jenne sireen tee akka siree tanaatii je'an silaa odoo isaan siree teetii je'aniini ee jetti duuba nabi suleymaan beekomsaa fi aylii qabaatuu isi'ii garraan waan rabbiin isaa isaan qananiise himu'uu jecha akki je'e wa'uutiina alcilma min qablihaa odoo isiin waan san beekuu hin argatin dura rabbiin beekomsa tawxiidaa nuu kennee jira wakunnaa muslimiin odoo isiin hin amanin amannee beekomsaa fi islaamummallee nuutu isii dura rabbiirraa argate wasaddahaa ibaadaa rabbiirraa itti amanuurraa isii dhoowwee jira maa kaanat tacbudu min duuni illaah wanni iimaanarraa isii dhoowwe waan rabbii achitti ibaaduu turte sun aduudha innahaa kaanat min qawmin kaafiriin isiin ummata rabbitti kafarerraayi turte warra aduu ibaadu تكايو جبر قيل لها دخل الصرحة أمس ون إسئين جأمه وان جنين جتلال أوجتش قلم يوكا قلأ قدا ثاني جأنين در منسني كيس بشان ياسني قرطمي كيستي قورني bahara fakkeessanii isa gubbaa birillee akkaan bishaan keessaa mul'atu furdoo afan. achaa keessa jiru falammaa ro'atu duuba mootittiin hoggaa seenu'uu kaatee. bishaan san gartu hasibathu lujja wanni seete tuujii bishaanii tan waa takka gubbaa hin jirre wakashafat an saaqayhaa duuba sarbaa isi'ii lamaanirraa huccuu ol qabatte bishaan seenu'uuf nabi suleymaan achi taa'aa isiin bishaan san keessa dabartee isarratti salaammatu'uu deemti akka miilli isi'ii miila harre'ee hin fakkaanne argee ijarraa qabatee qoola wanni je'een إنه صرح ممرد من قوارير إن كن qal'aa birille'een jaaramee calalaqaa godhame bishaanii miti huccuu gaddeeffadhu je'eenii islaamatti isii yaamee qeebaltee قالت رب إني ظلمت نفسي yaa rabbi an waan sin ta'in gabbaruun lubbuu tiyya miidhe amma irraa deebi'e وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين سليمان وجي rabbii guddatti amane jala deeme rabbii waa hunda uumeef gad je'e waan isan tahin hundatti kafare jette nabi suleymaan isii fuudhuu fedheeti rifeensa miila isi'iitiif jibbe haa tayuu jinniin nooraa tolchiteeti fi nooraa tolchitee fi saniin ifirraa deemsiftee fuudhee mootummaa isi'ii keessatti lakkisee baatii hunda keessaa hoggaa takka dhaqee ziyaaree guyyaa sadii bira tura duuba mootummaan isi'ii mootummaan Suleymaan dhumu'uun wajji dhumte nabi Suleymaan isaa umriin isaa bara kudha sadiiti mooye isaa umriin isaa shantamii sadiiti du'e ammoo bilqiisa intala sharaxbiil abaabun isi'ii abaabun isiidhaa yacrub ilma qaxaanitti deebiti yacrub nama iramirraa afaan bare inni nama afaan arabaa jalqabee dubbate eega qaayidaa dubbi'ii iramirraa bare mootummaa iram alaa dhufee qabatee irra hedduun arabaa isatti deebi'a abbaan bilqiisa mootii guddaa ilmaan mootii ta'e afurtamaatu isaaf dhalate tan irraa booda bilqiisa akka je'anitti haati isi'ii jinni ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أمة ثمود جأمت obboleessa isaanii saalix erginee jirra an icbudu allaha akka rabbii tokkicha ibaadu'utti isaa yaamuuf فإذا هم فريقان يختصمون دوبة دين التئسا يامنا أمنس توتلما تن والمرم تتي الدام بيان توتي تكا تن hogguma dura saalix iimaanatti isaan yaame qeebaltee amante tuuttiin tan amanuu diddee kafarte tuutti lamaan diin keessatti wal murmurte qoola duuba nabi saalix warra kafareen akka je'e يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة yaa ummata kiyya maalif waan hamtuu barbaaddan waan gaarii dura maalif azaaba barbaaddan rahmata dura wanni akkana je'eeniif wanni akkana je'eef isaantu yoo diin ati dhufteen haqa ta'e azaaba nutti fidi je'aniin hoggaasan yaa ummata kiyya bakka amantanii rahmata argattan diddanii kafartanii azaaba barbaaddanii lawlaa tastaghfiruuna allah odoo kufri irraa deebitanii araara rabbirra barbaaddanii amana'a rabbiina erge dhugu oomsa la'allakum turhamuun akka rahmata isaa argattan akkan qixaaxam qaaluu xayyarnaa bik jennaanin wanni je'aniin nuti yaa saalix siitu nutti farrise yookaa faana hammaate nu si hoodanna wabiman macak ammallee warra si wajji jiru kan mu'minaati hoodanne isinii jecha roobni nurraa cite isintu faana nutti hammaatee abaar nutti bu'e je'an qaala xaa'irukum cinda allah jennaanin nabi saalih wanni isaanin je'e wanni isin irraa dheeysitan yookaa hoodattan rabbi bira jirtii isaatu isinitti fidaa bal antum qawmun tuftanuun isin warra mokkoramu warra rabbiin sharrii yookaa waan hamtuu itti buusee akka gorfaman laalu warra rabbiin hogiin waan gaarii kenneefi akka galata isaa galchan laalu وكان في المدينة تسعة رهط قافس من در صالح كيس نما سجلت جراتو تره يفسدون في الأرض إسان والردلي دلجيل فبلس ولا يصلحون إسان وبلسوا ملي وان تلشن قالوا جرس لنسن ون ولن جئ تقاسموا بالله رب خفتى هرك والتوتى لنبيتنه وأهله صالحي في آلي إسا والرئيس أمنه هل كان أجيفني ثم لنقولن لوليه إيج أجيفني والرئيق إسا برباد أكجنو ما شهدنا مهلك أهله بك نما إساء اتأجيسا هن أفني نما أجيس هن بين وإنا لصادقون نتي أقاد بنا جنات إساني خخن جأني هبلي قورتني هل كان من صالح دقن haa ta'uu malaayikan dhaga'aan isaan tumteeti isaan fixxe wamakaruu makraa jarri sun hamtuu saalihitti yaade wamakarnaa makraa nus akka hamtuu isaanii saalihirraa itti deebifnu mala dhooyne wahum laa yashcuruun isaanii ifirraa quban qabne malaayikaa itti erginee isaan fin'ee fanzur kayfa kaana caaqibatu makrihim mee malli hamaan isaan dhawan booddee akkam isaanitti ta'e annaa dammarnaahum wa qawmahum ajmaciin nuti orma saylanii fi ummata isaanii hunda fin'e jibriil itti iyyee kaan malaayikan dhaga'aan darbattee fatilka buyuutuhum haawiya kunoo manneen isaanii qullaa dhaabbata bakka diyaar saalih je'aniinitti manneen isaanii dhagaa keessatti dhagaa qoranii jaaratan akkasumatti araddaan isaanii dhaabbatti eega isaan irraa dhabamanii bimaa zalamu wanni isaan akkasitti dhabamsiifneef sababaa kufrii isaanitii fi sababaa nabi saalih kijibsiisanii if miidhanii fi inna fi dhaalika la'aaya waan dubbanne san keessa gorsaatu jira liqawmin ya'lamuun warra dandeeytii teenya beekuuf dhuga oomsuuf وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون أمو ور أمني ربي صداتو بلا أمة صالح تبوت جلا نجايا بافني صالحي في ور إسات أمني كان كما أفرجان ولوطا إذ قال لقومه قسا لوط tan gaafa inni ummata isaatiin je'e dubbadhu wanni itti ergamnaan isaanin je'e ata'atuuna alfaahisha si dilii fokkattuu tana dalaydanii wa antum tubsiruun fuula walii duratti odoo gartanuu odoo gariin keessan garii keessan arguu walitti dalaydanii odoo dalagaan tun fokkattu'uu beeytanuu أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء سئس فإي تيسا إيرت بافتني ألا إيفتني ألا ربين شهوى يوكا فإي اتبافة أوف يوكا وجرف أوف إسني أوم إيفتني بل أنتم قوم تجهلون إسن balaa dalagaa tanaa jettee isinitti buutu hin beeytan silaa odoo beeytanii hin dalaydanii famaa kaana jawaaba qawmihi duuba ummanni luuxu waan biraa hin jenne illaa an qaaluu akhrijuu aala luuxin min qoryatikum luuxi fi warra isaa intala isaa lamaani fi jaartii isaa ta mu'minaa ganda keessan keessaa baasaa jechuu malee waan biraa hin jenne innahum unaasun yataxahharuun luuxi fi warri isaa warra hudduu dhiirarraa qulqullaayu warra hudduu isaanii dhiiraf hin kennine fa'anjaynaahu wa ahlahu duuba luuxi fi warra isaa kan amane balaa jalaa nagaya baafne illa imro'atahu jaartii isaa tan kaafiraa malee qaddarnaahaa min alghaabiriin isii warra balaa keessatti hafurraa goone warra ganda san keessa jiru kan jibriil dachii garaan galchirraa tayuu isi'ii dabarsine wa amxarnaa calayhim maxaraa warra isaanirraa diida jiru hoggaa inni galu dhagaa itti roobsinee fa saa'a maxaru lmunzariin yaa hammeenya rooba warra diniinni isaanii godhamee gorfamuu didee sun rooba dhagaati darsiin hiikaa qur'aanaa tan dhibba sadii fi قل الحمد لله والربد بدي كفار بدي مؤمن بلا جلا نجايا بيو كنرت ربي في جلت جلت وسلام على عباده الذين اصطفى nageenyi addunyaa aakhiraa kan warra rabbiin maraxateeti warra rabbiin filate kan warra jannatarraa tayuu isaan katabe ambiyaa asaabaa nabiiti mu'mina hunda warra tol kan salaata keessatti السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جن آه الله خير سربيت والرئيس إباد فيدمو أما يشركون تغايو كاتابوت إسان رب التك انديسانتو والرئيس إباد فيد رب جتشو أمن خلق السماوات والأرض سي نما سمئي دتشي أومه وأنزل لكم من السماء ماء كان سمئرا بشان إسني بوسي فأنبتنا به حدائق ذات بهجة بشان سنين مسنو مغرسنه مسنو بريد ما كان لكم أن تنبتوا شجرها تن إسن مك إسئي مغرفتو هندن ديني أإله مع الله دوبة ربي وانسا دلق وجي ربي برا كان إسا قرقار جرا هنجر جتشو قبوم إساتي وانسا هند أومي بل هم قوم يعدلون هاتيو إسان ور خر به رب إيساني waan biraa gabbaru'uun waanuma inni uume isatti qindeessu'uun takkaa qixxeessu'uun amman jacala al-arda qaraara si nama dachii akka warra isi irra jiruun hin sossoone godhee uume moo وجعل خلالها أنهارا كان لقوتي دتشي كيس ياس وجعل لها رواسيا كان قارتي قرقدو دتشي سوء أووتو دتشي كيس آبي ججبيس وجعل بين البحرين حاجزا كان بهر لمان جدو girdoo walitti makamuu dhoowwitu godhe baharri lamaan tokko lagootii bishaan mi'aayaa qabdu tokko baharuma bishaan isaa soogiddaa kana wanni girdoo ta'ee walitti yaa'uu isaan lamaan dhoowwe dachii isaan lamaan jidduu jirtu a ilaahum maca duuba rabbiin biraa rabbii waan san dalagee wajji ni jira hin jiru jechu bal aktharuhum laa yaclamuun haa ta'uu irra hedduun isaanii tokkummaa rabbii hin beekan amman yujiibu almuxxarra idaa dacaa eenyu namni nama akkaan rakkatee yaammatee owwaate fi dhagayee fi wayakshifu suu'a rakkoo isaa san irraa deemsisee isa furu waaqa tokkicha jechuu tanaaf jecha namni rakkate du'aa'ii heddommeessuun barbaadama ويجعلكم خلفاء الأرض أين نمني hoggaa ummanni tokko dabre ummata biraa fidee akkasitti bakka warra dabree isin buusee khaliifaa walii lafa tanarratti isin godhu rabbii tokkichaa miti a ilaahum maca allah duuba rabbii tokkichaa wajji rabbiin biraa jira hin jiru jechuu qaliilan maa tadakkaruun haa ta'uu gorfamuun keessan waa xiqqo amman yahdiikum fi zulumaati lbar eenyu namni hoggaa isin dukkana lafaa keessa deemtan karaa isin qajeelchu walbahar takkaa hoggaa dukkana bahar keessa yaatan eenyutu isin qajeelche eenyutu gara itti deemtan isin beeysisa halkan yoo taate urji'iin guyyaa yoo taate waan akka gaaraa waan akka akeekaa biraatin namni waan san uumee isin qajeelchu rabbii tokkicha jechuu ومن يرسل الرياح أين نمنك إلا سأرجو بشرا بين يدي رحمته كان روب در ديمي روم أفؤون نما جمتشيسو إني ربي توك تجتشو أإله مع الله سي ربي توك تملي ربي برا إسا وجي نجرا هنجر جتشو تعالى الله عما يشركون Rabbiin waan kuffaarri itti qindeessurraa qulqullaa'e amman yabda'u lkhalqa eenyu namni uumaa namaa gadaamessa keessatti jalqabu bishaan dhiiraa dhal'arraa summa yuciiduhu kan eega du'e jiraachisee qabri'ii kaasu odoo ormi kuffaaraa ni kaafamnaa yaadullee baate haa tayuu waan ragaan rabbiin duraan nama uume eega namni du'e jiraachisuu dandayu'uu dhaabbateef jecha akkuma waan kaafamuu yaadanii kuffaara makkaa godheeti isaan dubbise duuba namni kaasu sun rabbii duuba rabbii tokkicha moo asnaamatu yookaa taabota isin harka keessaniin qortantu irra caala. ومن يرزقكم من السماء eenyu namni sami irraa rooba isinii buusee isin razaqu wal'ard eenyu namni dachi irraa waa isinii magarsee isin razaqu inni rabbii tokkicha a ilaahum ma'allah si rabbii tokkicha malee namni waan dubbanne san dalagu ni jira hin jiru jechuu قل هاتوا برهانكم يا إرجماخ يا محمد يو أرم كفارا كان ربي براتو نوجي وانسا دلقي جأني كان سينفل من تين مير قافدا وان جتن الرت إن كنتم صادقين يو كان أقاد بتنتاتا جئين ormi kuffaaraa waytii qiyaaman dhaabbatturraa nabi muhammad gaafate duuba rabbiin nabi muhammadiin akki je'e qul laa ya'lamu man fi samaawaati waalardi alghayb wanni isaanin jettu namni sam'ii fi dachii keessa jiru namaa fi malaayika'arraa waan isaanirraa fago'oo hin beekan waan dhufaa taa'u gaafa qiyaaman dhuftu namni beeku hin jiru illa allah rabbii tokkicha malee wamaa yash'uruun kuffaarri makkaa hin beeku akkuma namni biraa hin beeyne ayyaana yub'asuun gaafa jiraachifamanii qabri'ii kaafaman بل ادارك علمهم في الآخرة سي بكم سي إساني guddateetuma wal dhaqqabee aakhiraa fi haala isi'ii gayee gaafa qiyaaman dhaabbatturraa gaafatanii beekomsi isaanii achin geenye inuu qiyaama atti hin amanne gaafa isiin dhuftu gaafatuun isaanii. morom'aa fi malee waan biraati fi miti bal hum fi shakkin minhaa isaan aakhiraan takkaa qiyaaman ni dhuftii hin dhugo oomsanii ni shakkan bal hum minhaa camuun isaan aakhiraa beeku irraa qalbiin isaanii balla'a akka isiin hin dhufne murataniiti yaadan وقال الذين كفروا ور قياما هن أفت جئوا كان قبرئيهن كافمنو ياد أكجئ أإذا كنا ترابا سهقا دوني أوالمني بيتاني وآباؤنا أبوتن تينيس هقا بيتاتي أئنا لمخرجون سنتي jiraachifamneeti qabri'ii kaafamna لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا إيغدوتني نكافمتنين كن نوفي أبوتي تينيل لئين جأمي نوبالممي من قبل ندرة أكن جتشون إساني محمد ni kaafamtan je'ee baallama nuu seene akka namni isa duraa abbootii teenyan je'e silaa odoo dhugaa ta'e ni garraa haa ta'uu nama kaafame hin garre in haadhaa illaa asaaxiiru alawwaliin wanni nuun je'an kun hijiba warri dur كتب جأن قل سيروا في الأرض واني إسان جدت ما بي أمة دركيس يا آتا فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين وان بودن ور كفريتا تلالا جئين وان إسان بود اتآنا عذابا أمؤوا بلآن أمؤوا sababaa isaan waan rabbiin je'u dhugoomsuu didaniif duuba warra si hijibsiise karaan isaanii kanumaa itti dhiisi walaa taxzan calayhim jarri si hijibsiise kun maa amanuu oolan jettee hin yaaddayin rabbiitu amanuu isaanii hin fedhinii ولا تكن في ضيق مما يمكرون ميتا إسان سميد أوف تاء صداتي ركتي هيادين أنات سيغرغاري إرس أنسى ويقولون متى هذا الوعد أمس كفار مكة ونن بمحمد جئوا azaabni yoo amanuu baattan isinitti bu'a jettu yoom nutti bu'a in kuntum saadiqiin yoo kan dhugaa dubbattan taatan je'aniin. قل عسى أن يكون ردف لكم وان جتون وان كجيل أك إسنيف إياته بعض الذي تستعجلون gariin azaaba isin jarjarsiifattanii isinitti dhiyaate ji'iin azaabni isaanitti dhiyaate azaaba guyyaa lola baddirii itti bu'e kan kuffaara sanirraa torbaatam ajjeefamee torbaatam boojiyam kun azaaba addunyaaati. ammoo azaabni aakhiraa dhufuuf taa'a eega du'aatii وإن ربك لذو فضل على الناس ربينك كان تلنا ما أولو كان كفار عذاب إسان الرابود آن سؤون إسان كنانيسه ولكن أكثرهم لا يشكرون haa ta'uu irra hedduun namaa rabbiif galata hin galchu kuffaarri rabbiin azaaba isaanirraa booda'aan suudharratti galata isaan galchan qananumaayuu hin se'an waan aakhiraan hin dhuftuu yaadaniif وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم Rabbiin kee waan isaan garaatti qabatan yookaa dhoysan beeka wamaa yuclinuun waan isaan arrabaan mul'isan beeka وما من غائبة في السماء والأرض وأن أكان سمئي في دتشيك ستنا مرة أكتو إلا في كتاب مبين kitaaba waa hunda ibsu kan waa hundi keessatti katabamtee jirtu keessa jirti hundi rabbi biratti beekamaa waan rabbiin beekee achitti katabee dabarsirraa warra isatti kafare kan ambiyoota kijibsiise qixaaxuu inna haadha qur'aan قرآن كن يقص على بني إسرائيل ilmaan israa'iil kanneen zamana nabi muhammad jiruuf dubbatee addeessa أكثر الذي هم فيه يختلفون الرهدوان إسان كيستي والأبني هنجا هكافي وان هكأهن تين أد إساني باس تكتي سنرى دبين بإيساء تن إسان كيستي والأبن إساني دبتيتي وان هكا إساني إبس odoo silaa qabatanii wa innahu lahudan qur'aanni kun jallinarraa qajeello'otti nama baasa warahmatun lilmu'miniin kan warra itti amane azaabarraa najaa baasu kan waan rahmata isaanii qabutti isaan geessu inna rabbaka yaqdii baynahum rabbiin kee guyyaa qiyaama'aa isaan jiddu'utti firdii godha isaatu dubbii isaanii laalee mura bihukmihii akka qixxe'etti وهو العزيز العليم ربين جبا بيخأ كان نمت كلين فردي إسا ددون هم جوينه أكا الدنيا الرتي فردي أنبياء ساد دنت فتوكل على الله ربي كيتت إركت إسم أبدت إنك على الحق المبين أتي دين هكام الأتأر جرتا سيت بودا كفار سيبكنا أبسي إرآنا ربين كفار والرئيس مرم nama du'e ammallee nama duudaa waan dhageenye ballaa waan garretti fakkeessee nabi muhammadiin akki je'e innaka laa tusmi'u lmawtaa yaa ergamaa kiyya ati kuffaara hin dhageessiftu isaan akka nama du'eetii gorsa kee hin dhagayanii ولا تسمع الصم الدعاء نما دودا يا من سهن أجيسفت إذا ولوا مدبرين هقا إسان وان أتجدت تجي أرى جرجلا أكا دودا آئف قلني وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم أتي warra qalbiin isaanii balla'aa karaa jallaa isaan yaa'anirraa karaa gaarii qajeelchuu hin dandeessu in tusmi'u illaa man yu'minu bi'aayaatina namni ati dhageessiftu kan waan sirraa dhagayuun fayyadamu nama aayata keenya qur'aana keenyatti amanu kan nuti iimaana isaaniif dabarsine fahum muslimuun isaanii rabbiif if kennee waan inni je'u hunda dhagayu isaan kana qajeelchuu ni dandeessa rabbiitu odoo isaan hin argamsiisin akka amananii jannata seenan muree dabarse وإذا وقع القول عليهم hoggaa qiyaaman dhiyaattee waytiin yookaa yeroon azaabni kuffaaratti bu'u geesse sun gaafa namni hundi badee dubbii rabbii dubbii rabbii isaanii dhagayuu dhiisanii khayrin cittee namni waan gaari itti nama gorsee waan hamtu irraa nama dhoowwu dhabamee. أخرجنا لهم دابة من الأرض بنين سلفر ديم توكو إساني بافنا مكان وانسني جساسا ديرن إسئي هنغدو دم جهاتميت ريبا هندك أبني dheeysan jalaa hin bayan isiin sifa bineensa hundaati qabdi isiin bakka jirtu guyyaa sadii keessatti baati kan namni isii bay'utti jirtu daaw'atu isiin hoggaa sadii mul'atti takka yamanitti takka baadi'atti ammas eega hanga teesse teesse masjida makkaa keessa mul'atti isiin hoggaa baatu ulee muusa'aati fi hamartii nabi suleymaan qabdi irra jabaan waan je'amee isiin ilmoo gaala nabi saalixi tan hoggaa haadha ajjeesan ceetee dhagaan baqaqee fi keessa seente isi'iitu baya isiin bayuun asxaa qiyaaman dhiyaatu'uuti maalif qiyaaman hanga waa sagal argamutti hin dhaabbattu saylanirraa takka isi'i tukallimuhum annannaasa isiin hoggaa baate nama zamana isi'ii jiru ni dubbifti waan isiin namaan jetturraa inna annaasa kaanuu biaayaatinaa laa yuuqinuun namni aayata keenya qur'aana keenya hin dhugo oomsu rabbiin isiniin je'a jettee nama dubbifti jassaasan tun baanan kuffaarri amanuun hafe irraa hin qeebalamu jechuu kaafirri asxaa isiin irra keessun beekama mu'minninis akkasi ويوم نحشر من كل أمة قيا أمتهم درا ولتك أبنو فوجا نما هدو توتا ممن يكذب بآياتنا ور آية كين كجب سيسو متوتي ور كفري ولتك أبن دبتو فهم يوزعون إساني هيفمي كان درا ديفمي كان بودا ياؤ ولين إيغني همنان أوفمن حتى إذا جاءوا هنجا هجا بك اتجافة من دفن قال رب إسان جئت أكذبتم بآياتي آيات أنبيونك يا إسنتين دفن خجب سيفتني ولم تحيطوا بها علما kanuma qaqqabdanii laaltanii waan isiin taate hin beekin yookaa hin hubatin ammaadhaa kuntum tacmaluun takkaa maali wanni isin addunyaa irratti dalaguu turtan kan aayata kiyya kijibsiisuu hin ta'in ووقع القول عليهم dhugumaan azaabni isaanitti jige yookaa murame bimaa zalamuu sababaa isaan rabbitti kafaraniif فهم لا ينطقون duuba isaan hin dubbatan waan dubbatan hin qabanii ni cal'isan kuffaarri bakka itti dubbatuu fi bakka taan qaba ألم يروا أنا جعلنا الليل akka nuti halkan uumne hin beeyne hin garre dukkaneessinee liyaskunuu fi akka isa keessa dalaga irraa hara baafataniif jecha wannahaara mubsira ammas akka guyyaa uumnee ibsine hin agarre akka isa keessa dalaganiif jecha inna fi dhaalika la'aayaat waan nuti hojjanne keessa ragaa dandeeytii teenyatu jira liqawmin yu'minuun warra rabbi dhugu oomsuuf ويوم ينفخ في الصور guyyaa garriin duraa afuufamtu dubbadhu namni afuufu israafiili fafazica man fi samaawaati waman fi lard kan namni sam'ii fi dachii keessa jiru hundi rifachuu isaan fixxurifate kan namni tokkolleen du'a jalaa hin baane illaa man shaa allah nama rabbiin fedhe malee sun jibriili fi miikaa'ilii fi israafiili fi izraa'iili isaan afran kun afuuffaa garrii duraatin hin dhumanii garrii lamaan jiddu'utti du'anii odoo garriin lammaffa'aa hin afuufamne jiraachifaman yaanni biraa garriin hoggaa sadii afuufamti ja'a takka garrii rifachiisu'uuti takka tafixu'uuti takka takaasuudhati wa kullun namni hundi eega qabri'ii kaafamanii guyyaa qiyaama'a atawuhu rabbitti dhufan daakhiriin isaanii isaaf gajje'u isaanii dubbii isaa dhagayu kan nam tokko irraan hafne itti dhufan watara aljibaala gaafa garrii lammeeysa'a afuufamte gaarotiini garta tahsabuhaa jaamida kan ati gaarotiisan waan bakka isiidhaa dhaabbattu seetu wahiya tamurru marra sahaab kanuma gaarotiin sun akka duumessa qilleensi oofutti ceetee deemtu wanni guddoon gama tokko ceetu nama isii ilaalutti waan dhaabbattu fakkaatti suna Allah sun dalagaa rabbiiti alladhii atqona kulla shay kan waa hunda tolchee uume innahu khabiirun بما تفعلون إني وان اسم دليدا هند قبك أبا وان كافر دلقو قبك أبا كم مؤمن دلقس قبك أبا من جاء بالحسنة نمن قياك يا ماء وان قارئين أفي كان أكا صلاة صومنا صدقاء تكا حسنا جتشون لا إله إلا الله جتشؤ فله خير منها سببا وان غاري إني دلقيف جتشا ربين غلطا يوكا سوابا تعالى إساكن سن جنة وهم من فزع يومئذ آمنون ور وان غاري دلقي سن sodaa azaabarraa guyyaa qiyaama'aa nagaya bayan waman jaa'a bisayyi'a namni waan hamtu'uun guyyaa qiyaama'aa dhufe wanni hamtuun kufri'i fakubbat wujuuhuhum finnaar fuula isaanitiin ibidda keessatti darbaman hoggaa ibiddatti darbaman san wanni isaanin je'amu هل تجزون إلا ما كنتم تعملون سئس وان دلقوا ترتملي وان براتف نيكمتني هيكمتن تكا هنقطعت أمتن دلقات هيسا همتؤون إبدكنا هك أقول أتن ملايكا إسان جتي إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة والنئسان جدت أن واق مكة أومه جبروا يوكا إباد أت أججمه الذي حرمها ربي يوكا واق بي مكاتنا حرام قده دوما قده أكن جتشون كان بي نجايا kan isii keessatti namni hin ajjeefamne kan isii keessatti nam tokkolleen hin miidhamne kan mukni isi'ii hin muramne kan bineensi isi'ii hin al'oolamne kan kuffaarri hundi san quba qabu biyya miidhan yookaa waan hamtuu keessatti dalaguun dhoowwamaa walahuu kullu shay rabbiin an ibaadu an gabbaru isa waa hunda uumee qabu wa umirtu an akuuna min almuslimiin an wannin itti ajajame warra rabbitti amanirraa tayuu wa an atluwa alqur'aana ammallee wannin itti ajajame qur'aana isinirratti qara'ee iimaanatti isin yaamu faman ihtadaa duuba namni isinirraa amanee qajeele فإنما يهتدي لنفسه لبما إفيتف أجيله وان سوابن أجيل أو إساف كنموف جج ومن ضل نمن إيمان الراجلة كفره إفمت جلته ifumatti balleeyse waan azaabni jallina isaa isa eeggatuuf faqul wanni isaanin jettu innamaa ana min almunziriin an nama azaaba warra kafareetin nama sodaachisee akka amanan godhu yoo amanan tolte yoo didanii kafaran ansanirraa hin gaafatamu wanni narratti jiru diin itti geessu'uu an akka gaari'itti isaanitti geesse ji'i وقل الحمد لله أمس wanni jettuun galanni waanan argadhe hundarratti kan rabbiitii سيريكم آياته ربين رقادا ديتي إساء الدنيا الرتي إسن قرسيس أوجراتا لبو تيسني في وان براك هيستي فتعرفونها دوب هقاسا دنديتي ربي بيتا ويتي بيخ إسنهم فين دوب ربين kuffaara makkaa gaafa lola baddirii dandeeytii isaa garsiisee jira ajjeesu'uu fi booji'uun malaayikan fuula fi duuba isaanii dhaw'uun rabbiin lubbuu isaanii ibiddatti dafee dabarsu'uun kan isaan waan santu nutti argamaa hin yaadin. kan nabi Muhammad gaafa makka keessa hophaa jiru odoo lolli baddirii hin dhufin hoggaa rabbiin dandeeytii isaa isin garsiisu'uuf taa'a je'een qishnaa godhatanii dhugu oomsuu didan duuba balaan itti buunan beekanii. dhuga oomsan haa tayuu beekomsi sun isaan hin fayyanne kuffaarri biraatis akkas wamaa rabbuka bighaafilin ammaa tacmaluun rabbiin waan isin dalaydan hin daganne irraa isin gaafata waytii isin gaafatu'uuf qabe keessatti darsiin